hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. My people, today video na about Sunday go, my people. My people not be small thing, you know. A lot of people, they talk about, say, Sunday go, they know they say am again. You know, they come out to come talk again like before. Say, Sunday Igboho, no, they go different palace. The way they go before, we say, go, go, they do rally. Sunday Igboho, no, they even, they speak. You know, even they make even one minute video. They come outside to come even address a lot of things. We say, it e happens. Say, now only go koiki dey come outside dey come talk say koiki go come talk say na sunday igboho talk say make him talk dis one but di main sunday igboho dem no dey see am for outside make come dey talk again whether dem don hold sunday igboho abi sunday igboho give up on oduduwa abi because say dem dey go spoil sunday igboho eh, something wey be say e get na sunday igboho come dey give up wey be say the rest people they go from wey we say dem dey talk about oduduwa many dey feel say abi sunday go. They don't give up money na im give up on oduduwa abi they don't put sunday go. lock am put for one place or sunday go don't go back to come go meet im family because in fact most of im sunday go family no dey for nigeria you know im children and im wife no dey nigeria whether sunday go don't leave nigeria wrong comot maybe they fear me. They no go hold hmm? because many people talk say sunday go na person wey be say they quit. They come social media come they talk wey be say any small thing anything will happen They come they address some kind matter will be say a lot of people don't understand but now not only just that eh, oduduwa youth they come outside they go do their rally will be say a lot of people they watch the video but they don't feel they see video about sunday gboo again a lot of people they feel say ah if they won't recollect this oduduwa a lot of people they do campaign about oduduwa but sunday go wey be say na him come outside wey be say na be the main main oga of oduduwa wey be say e come outside to come dey talk." So yoruba people must go on dia own and the same sunday gbowon no no come come outside to come they talk about oduduwa come they address issue wey be say they e for grant. and many people they confused say now, so they go take collect the oduduwa ah. many say they come They little bit worried because sometimes koiki go come outside come talk say sunday go. dey okay me a lot of many people no worry say because they no want make people know where sunday go. dey and some they feel say sunday go they hide maybe because say you e no wan me they come hold land because last time they send people go sunday go house wey be say they spoil many things for front of sunday go house and many people they feel say maybe na im make sunday they no they come outside to come talk maybe sunday go wan make bridge touch ground more. but wetin me come get to talk for this matter be say a lot of people they will be say they complain for many many things because that time when we say sunday gboo they come outside They can't talk about Odudua. They can't talk. They can't talk. The reason why yoruba people won't go on their own This many people see come outside They can't talk. say sunday gboo to dey talk. Me sunday gboo no they grant many many interview again say sunday gboo to dey talk. say sunday gboo they leak secret come outside now when we say sunday gboo con see keep quiet When we say say okay oh, i want me the youth Me they go outside Me they go they create their yoruba awareness Me they go they do their rally their campaign The people will be say they never know about Oduduwa, make they go know about Oduduwa. Wey we say Sunday Igboho come see keep quiet. He no talk for now. Many people say because say maybe he don collect money, now make you know they talk about Oduduwa again. Maybe Sunday Igboho don't silent, he don give up on Oduduwa. Maybe Sunday Igboho don't go meet his wife and his children. He just go I leave the rest people for the mouth of Oduduwa. Wey we say they they arrest many people and at the end of the day, they know they talk any eh, Sunday Bono, they talk anything about him. And because many people no understand, say, now nah, them still advise Sunday Bono, may know the grant interview again. Now nah, then see to see Sunday Igboho too they talk. See Sunday Igboho go leak secret of the Odidoa come outside. Say make Sunday Igboho no dey talk. Now when Sunday Igboho come see poop and lock for him, when we say Sunday Igboho come see quiet, he no great talk about Odidoa again. People see they talk say now hide, Now he hide. Now what is Sunday Igboho go can't do? Now we be say, now we can't know say he know the fear. Say e wan make yoruba people do on their own because many they feel say koiki get wetin they hide for them. wey be say e no wan tok come outside say koiki dey hide something why be say na koiki go just come outside come dey write say eh, baba wa ni pé kí so sọ wípé baba eh, sunday shift sunday igbowo adeyemo say make i talk like this so na from im mouth na e dey come outside but e no dey come out from sunday igbowo mouth at least say before before sunday igbowo even so, koiki come come outside come talk say eh, sunday igbowo say make i talk this one at least sometimes sunday Igboho they make video where be say "You see, they come outside to come talk small small and now many people they talk say even if they talk say make sunday Igboho no come outside to come talk say may no dey grant interview may no too talk too much e no mean say e no go fit do little video wey be say e go take addressing people wey be say dem dey talk about oduduwa say at least if dem dey talk about oduduwa wey be say oduduwa no even get one leader wey dey speak for dem say how dem go take collect di oduduwa like dat wetin me i believe say if time reach wey be say sunday go get wetin e wan talk for oduduwa wey be say e really wan address dis oduduwa a lot of people wey be say dem don go do campaign wey dem dey campaign right now about oduduwa wey be say dem say dem wan go on their own if time reach wey be say Sunday go address the people. I know hundred percent sure say Sunday Igboho go come out to come address. I me I know hundred percent sure say they no hold Sunday Igboho because if they hold Sunday Igboho, Koiki no go fit dey come outside to come to say, eh, Sunday Igboho say make I talk this song. I believe say so, Koiki no go just be get up, they talk wetin, they talk wetin Sunday Igboho no send am. So it e no make sense. Me, I no believe say Sunday Igboho whether they hold am because many of on a say advice sunday igboho say make e no grant interview again make e no dey too dey talk again and sunday igboho decided to do im something privately because sometimes person wey be say na think say they silent if e dey work underground wey be say the work sef If you pass the one wey be say come they talk am for social media because many things wey be say they will come social media come they talk about am at the end of the day you e know go work you e know go do anything so if sunday igboho feel they do im thing secret way be say go fit help odudu i not see any reason why be say sunday gboo go see come outside come dey talk me i believe say if time reach wey be say sunday gboo wan addressing people. He go addressing people in the right way maybe sunday gboo go for holiday on i no know mm mm-hmm. me i never jump into conclusion because Koiki no fit come outside to come lie say Sunday Igboho dey okay wey be say Sunday Igboho no go come dey okay e no possible make Koiki just come outside come talk wetin Sunday Igboho no talk so as long as say Koiki wey be say na him dey always speak for Sunday Igboho don come outside to come talk say eh Chief Sunday Igboho dey okay so me I no see the reason why people go talk say maybe Sunday Igboho don collect money don hide enter inside house maybe Sunday Igboho dey fear make dem no come carry am maybe Sunday Igboho don run go abroad e come leave the rest youth for inside the mat me olo Ọlọ́pàá they arrest them up and down. Say upon all the way we see Ọlọ́pàá they arrest Yoruba youth nowadays. You e know Sunday Igboho to come outside to contact. Now only Koiki they come outside to contact. So my people, now this one na me get to talk for this matter. Make una let me know waiting on una think for the comment section and if una never subscribe, una subscribe. Una bye bye till I come on our way next time. Bye guys. See you guys in my next video. Bye guys.